mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema murabizi ko buri wa kabiri uyu munsi twawuhariye abari n'abategarugori umunyarwandakazi Blandine umuziranenge afite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni ebyiri ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango ya buri kwezi ibi umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wa cosmopad ibikoresho bikozwe mu myenda uyikoresheje azajya ayikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa ibi umuziranenge n'abafatanyabikorwa be babitangarije mu gikorwa cyo kumurika uwo mushinga wabo mu mpera z'ukwezi gushize agapaki kamwe k'udutambaro kagura amafaranga ibihumbi bitandatu kagakoreshwa imyaka ibiri ku tagisi gisanzwe ubusanzwe zigura amafaranga igihumbi na magana abiri zikamara ukwezi kumwe umuziranenge avuga ko batekereje uyu mushinga nyuma y'aho hari bamwe mu bagore n'abakobwa cyane abo mu cyaro basibaga imirimo yabo kuko bagiye mu mihango avuga ko benshi byabaviragamo kureka akazi abanyeshuri nabo bagasiba kujya ku masomo ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburezi mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bwerekanaga ko cumi n'umunani ku ijana by'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itandatu kuzamura bata ishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku ibyo n'ibindi rero nibyo tuganiraho n'umunyarwandakazi Blandine umuziranenge ikaze cyane kuri radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane urakoze nawe kutubonera akanya kugira ngo tuganire nari mbikomojeho aho wakuye igitekerezo ariko gerageza urambure icyo gitekerezo cyawe ku bakunzi b'ijwi ry'amerika niki cyatumye uhitamo uyu mushinga
nk'uko mwabivuze natangiye cyane cyane kubera ko hari hagaragaye ko ubushakashatsi buri kugaragaza ko dufite cumi n'umunani ku ijana yaba abakobwa cyangwa abadamu basiba akazi n'ishuri kubera batabasha kwigurira ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango byari bihari icyo gihe rero bibiri na cumi na karindwi amenya ayo makuru icyo nakoze natangiye kuvuga ku kibazo nandika umwaka urangiye mbona nta gikoresho gishyashya cyaje nta kindi gisubizo cyabayeho ndavuga reka nshaka ikintu nakora kitari ukugira ngo abakobwa cyangwa abadamu babone ibikoresho gusa ahubwo n'abakobwa bagire bagire ukundi biyumva mu gutanga icyo gisubizo ndebye ndebye ahandi hose ukuntu ibindi bisubizo bishobora kuba bihari bishobora kugabanya yaba ari amafaranga ariko bikagira n'ikindi bigabanya cyangwa byongera ku gaciro k'umuntu urimo kuyikoresha mbona gukoresha ibitambaro byabugenewe ni ikintu cyagabanya amafaranga cyagira abo cyongerera hari abagira ibibazo bitandukanye ku miti y'inganda iba muri biriya bikoresho bindi tuba dufite cyangwa se bikanafasha undi muntu uwo ari we wese wumvaga hari ikimubangamiye ku bisubizo bihari ntangira bibiri na cumi n'umunani ngerageza kureba uh, ibi- ibi- ibi- ibi- ibitambaro twakoresha noneho nyuma muri bibiri na cumi n'icyenda buriya nibwo nibwo twabashije gukora ah, agatambaro ka nyuma ka nyuma na n'ubu ngubu ibikoresho twakoresheje n'ibyo dukoresha ubu ngubu Ah, ahanini rero byari ukubera ko iyo cumi n'umunani ku ijana tuyigereranyije ubu ngubu y'aba- y'abakobwa cyangwa se abadamu mu rwanda ni ni- ni- ni muri miliyoni ebyiri rero ni- nicyo cyatumye ntangira niyo mpamvu n'uyu mushinga intego buri gihe yari ukugira ngo byibuze abo ngabo tube dufite ubushobozi bwo kubakorera udutambaro tubahagije tubashe kutubagezaho ariko atari ukuturagezaho byonyine ahubwo tunafasha abandi badamu n'abakobwa ku ku- kumva nabo bari muri icyo gisubizo akaba aribo dukorana mu gukora utwo dutambaro
Waru- waruvuze ah, ko mwafashe umwanya munini kugira ngo muhitemo igitambaro mukoresha Ah, mu ku- mu guhitamo icyo gitambaro mu- mushingira ku ki
mu gutangira iyi- iyi, um, nkurikije ibyo nari na- na- nabashije gusoma um, uh, online nyine ndi kureba ndi kureba abandi babigenza gute kuko nta handi nari mbizi mu rwanda nari nabonye ibi- iby'ingenzi cyane cyane na um, ikidashobora kugira ingaruka ku mubiri na- cyari ikintu cya mbere ubwo nta range riba rivamo nta miti iba irimo Ah, ikindi cyiyongeragaho hari ukuba kibasha ku- gufata imihango bi- mu mu buryo bwose bushoboka kugira bibashe kumara ah, byibuze amasaha atandatu cyangwa umunani ikindi cyari uko n'igihe yaba yu- ah, umuntu yaba wenda agize imihango myinshi itamwanduza byari ibintu bitatu kubibonera rimwe rero ku bitambaro ah, bihari hano hano ku isoko ryacu byarangoye byansabaga gushaka igitambaro igitambaro igitambaro rimwe bikaba ngombwa ko nkoresha nk'ubwoko butanu bw'igitambaro kugira ngo mbashe kubona icyo gisubizo kimwe nibyo nagiye njyamo mpinduranya ikindi hari ah, gushakisha igitambaro uretse n'ibyo byose igitambaro kibasha gucya byoroshye igitambaro kidasaba amazi menshi kugira gipfe igitambaro cyoroshye kuma byose biba biri mu mu- mu mpamvu yo kugira ngo icya- icyo gisubizo kibe cyoroheye aba- yaba ari ugikoresha yaba ari n'isuku
hanyuma ah, Blandine hari abakunzi b'ijwi rya Amerika ah, bagiye batanga ibitekerezo ku- ku- ku- kuri uyu mushinga wawe hari uwavuze ngo ese ubu ntabwo ari ugusubiza abagore mu bya kera by'ibitambaro
E, uko ntekereza nta ntabwo nzi wenda niba ibya kera ari ikibazo cyane cyangwa niba twareba icyo birimo gukemura ariko ah, icyo nahereyeho yari igisubizo mu mu kugira icyo dukemura ku ku- mu gihe buri mugore cyangwa umukobwa akeneye isuku mu gihe cy'imihango ikindi cyari kiriho ni ni igisubizo cyizewe kurusha nubwo hari kera ariko byari isuku nyuma yaho ibindi byaje uretse no kuba byaraje bihenze byaje birimo n'indi miti y'inganda igira ingaruka nyinshi ku buzima bw'umudamu rero kugeza ubu ngubu urumva hari iki hari ikibazo yaba ari ku miti y'inganda ikibazo yaba ari ku bushobozi bubasha kugura icyo cyabonetse kuri njye byari ahanini kugira ngo umwana w'umukobwa ntasibe ishuri umudamu ntasi- ntagire icyo ahomba mu buzima kubera ko yagiye mu mihango gusa Mm. hanyuma hari undi watwandikiye yibaza ngo ese ko numva bimeswa buriya nta ndwara byateza ubyambara
Oya, nta ndwara byateza pe igitambaro dukoresha ki- ni- ni- cyarabugenewe ah, dukoresha ahanini ibitambaro n'ubundi ibyo twahisemo ni ibitambaro bisanzwe bifite ubuziranenge byoroshye ku- byoroshye kwitaho byoroshye kumesa byumishwa n'izuba risanzwe kandi nanone nta nta ndwara bitera nyine ni nk'uko n'umu- n'u- n'ubusanzwe tumesa umwambaro w'imbere tukawanika tukongera tukawambara
hanyuma ikindi umuntu yakwibaza ufite intego y'uko wagera ku banyarwandakazi miliyoni ebyiri ah, ibi waba ufite igihe ntarengwa u- wifuza kuba wabigezeho cyangwa ah, bizafata igihe kingana iki
icyo twari twiyemeje dutangira umushinga ni uko byibuze ah, mu mwaka utaha twawurangiza twarangije gukora ah, ibi- ibikoresho byahaza izi miliyoni ebyiri nicyo gihe twihaye ibi- ah, ku bijyanye no kubikora byo tukabasha kubikora ku bijyanye no kugira ngo bibe byabasha kugera kuri abo bakobwa n'abadamu icya- i- i- icyarimwe nicyo turimo gukoraho duhamagara buri wese waba ah, afite uruhare mu bijyanye n'iyi- ah, imyigire y'abana b'abakobwa ubuzima bw'abadamu kugira ngo dufatanye tubashe kugeza ibi bikoresho kuri abo bose ba- bagorwa no kubasha kwigurira ibikoresho bisanzwe biri ku isoko Mm. hanyuma kugira intego nk'iyo ni kimwe ariko kuyishyira mu bikorwa nabyo ni ikindi cyane cyane ko ari ibintu bisaba ubushobozi Ah, tubwire nka zimwe mu nzitizi ah, uhura nazo kugira ngo ah, ugere kuri iyo ntego yawe
Ah, mu mu gutangira inzitizi ya mbere ari ukugira ngo tubashe guhita dukora inyinshi zishoboka ariko twakoranye na nu- nu- n'umuryango Talking Bobe Foundation badufasha kugira tubashe kwagura ubushobozi bwa ibikoresho dukoresha kugira ngo tubashe gukora utu dutambaro no kugira ngo tubashe kongeramo abakozi dukorana kugira udutambaro tubashe kwiyongera ni kimwe mu bintu byahise bikemuka ikindi kigorana ni um, eh, ubumenyi buke kuri ibi bikoresho ah, kuba hari um, amakuru make amakuru make abantu bafite kuba abantu badahita babyumva vuba ngo badufashe tubashe kubigeza ku, ku, ku babikeneye no kuba atari bitarakorewe hari nabyita ubukangurambaga cyane kugira ngo abantu babashe kureba mu- muri gahunda y'uko ikibazo gihari tubashe kugikemura kurusha kurebera kuri ibiki bisanzwe reka aribyo dukomeza gukoresha ntekereza ko aribyo ahanini bi- bi- bi- bikiri imbogamizi ariko mu- mu bindi bijyanye n'ubushobozi bwo kubasha gukora ibikoresho twari twabashije kubona Mm. kuri ibyo bijyanye n'ubukangurambaga no kuba abantu bamwe ba- ba- batabyakira batarabyumva neza ah, impungenge bafite ni izihe
impungenge za mbere hari hari umuntu uhita avuga ati ndetse namesa ku bushake bwe nyine akumva we atamesa hari abandi bavuga ngo ntabwo twizeye niba ibi byaba byujuje ubuziranenge ntabwo twizeye ko ah, isuku itagoranye cyangwa se akakubwira ati oya iki nicyo namenyeye gukoresha nakomeza mikoreshe ariko ahanini ah, bindi ku bukangurambaga tuba tuvuga ni ababasha kugera kuri ba bandi bigora cyane kuko ba nyir'ubwite bo kuzikoresha abatumye dutangira gukora nta n'umwe ugira impungenge ahubwo ikibagora bo ni ukubasha kuzigura natwe kandi dushyiraho igiciro dukurikije natwe ayo dukoresha turi kugura ibikoresho bizikora kuri bo nyiri- nyir'ubwite aho twaje tu- tugana nta mpungenge zirimo ahubwo ubushobozi bwo kubibagezaho
urakoze cyane ah, Blandine umuziranenge watangije umushinga Cosmopad kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bifuza kugira ibyo babaza ah, Blandine reka duhere kuri Yale wiriwe neza
Miriwe miriwe.
uri hehe
Mm, Kigali mu Rwanda. Bonjour Barandine.
arakumva arakumva ikibazo cyawe Eh. Eh, bose ikibazo ni ni nka ni nk'inyunganizi. Umwana w'umukobwa vraiment ndamuteye intege yagize igitekerezo cyiza cyane kuko eh, urebye mu buzima busanzwe ibintu by'imihango mu rwanda no n'ahandi no mu bindi bihugu cyane nko muri afurika nk'aho namaze kugenda babifa- babifata nk'ipfunwe abakobwa nti- ntibi- ntibabyakira Bo, u rwanda rwo rwabikoze neza hari icyumba cy'abakobwa muri buri kigo hakaba umutantina aba ahari umwe mu barimu kazi aba ahari akabafasha uwo bigwiririye muri aba bajenisiye donc batoyi ba- biba bibaye bwa mbere aho ko bimuteye ipfunwe n'iki bakamufasha rero uwo muntu uwo mukobwa umushinga we ni mwiza cyane ahubwo akwiye gusaba icyo nakwita mu gifaransa nka esivansiyo muri guverinema bakamufasha ahubwo ubwo butambara bukaba na bwinshi eh, cyane cyane bukahenduka kuko ntigeze avuga igi- ah, ntiyavuze igiciro nacyo twa- turamubajije nacyo aze kukivuga ariko leta igashyiramo imbaraga nk'uko nabonye yasize imbaraga mu dupfukamunwa Ah, udupfukamunwa muri kovide twaje ari ikintu gikomeye kagurwa magana atandatu y'amanyarwanda ariko buragenda buragenda bugera ku ijana abantu bose ba- ba- ba- babugiraho akise nawe rero numva yaraba ukuntu akorana na guverinoma eh, komusa bakamuha amasubivansiyo bakamutera inkunga ubwo butambara bukahenduka aho bishoboka nko mu ba ko hano mu rwanda dufite ibyiciro by'abantu mu bukene n'iki bagera ku bakene bari nko mu cyiciro cya mbere eh, bikanagera n'aho babonera ubuntu abo bana bari muri icyo cyiciro cya mbere imiryango yari mu cyiciro cya mbere eh, ba- batishoboye bakagera n'aho babonera ubuntu ariko wewe bizinesi igakomeza wenda bukishurwa eh, bukishurwa na na na- na- na leta ariko abo bantu bakabageraho ku buntu sinzi ko bamaze gukora amakontakiti na guverinoma cyangwa na- n'ubuyobozi bwite bwa leta eh, bakavugana kuri icyo kintu atarabikora eh, yabi- yabi- yaba ukuntu abikora porosedire cyangwa se ataranabikora nabyo akatubwira ko abiteganya gukorana na leta muri ubwo buryo eh, bwa simuvasiyo murakoze urakoze cyane ale uh, blandine yakumvaga blandine uh, kuri ibyo bibazo bya ale uh, wa- wa- wamusubiza
murakoze cyane numva ku bijyanye n'ibiciro mwari mwabivuze mbere Ah, agapaki karimo ah, dutanu ari two umwana w'umukobwa ashobora gukoresha muri buri kwezi kwe tukamara imyaka ibiri tukagurisha ibihumbi bitandatu ku muntu ugiye kugakoresha ku bantu baba bashaka kujya ku- kudu- ku- gufashisha ari ukudutanga tugatangira ibihumbi bitanu Eh, ku bijyanye no gukorana na na na leta kugira tubashe ku- kubitanga ni igitekerezo cyiza cyane tutari twagatekerejeho ngo tunashyiremo imbaraga kuba aba bashobora kudufasha tugahita tuna- tunaduhereza abo mu cyiciro cya mbere ntekereza ko ari ikintu tutari dukoraho cyane ariko ku bijyanye no kuba twa ah, twaraba twaragerageje kubaporotinga kubageraho kugira ngo dukorane mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo tubashe kugabanya ibiciro bwo twarakoranye kandi hari bimwe badufashije kuko ba- hari hari ibikoresho twinjiza badukuriyeho tebeye tugenda dukorana rero icyo ni igitekerezo cyiza cyane ah, ku- kubasha kuguriraho mu cyiciro cya mbere leta tugikoraho murakoze Ura- urakoze cyane Ah, umunyamakuru wacu wakurikiranye iyi nkuru ubwo mwamurikaga uyu mushinga wanyu ah, yavuze ko ah, mu bijyanye n'ubuziranenge mutarabona ibyemezo ah, nyabyo Ah, icyo kibazo gihagaze gute
yego ku bijyanye n'ubuziranenge kugeza ubu mu rwanda ntabwo hari habaho standards ntabwo nzuko ndi buzite ariko ntabwo ntabwo zari za- zihari zo mu rwanda zo ku ku bijyanye n'abantu bose bakoresha udukoresho tu- turi mu bitambaro rero twa- kuva twatangira twagiye twegera ikigo cy'ubuziranenge kugira babashe kudushyiriraho izo standards yaba ari ba bandi bagira impungenge kubera ko ah, i- icyo cyemezo cy'ubuziranenge kidahari kugira babashe ku- kubasha no, no kuzikoresha nta nta nta mpungenge rero um, twakoranye n'abantu batandukanye watayidi yaradufashije cyane hamwe n'izindi organization zagiye zibikoraho kugira ngo ba- hakomeze hari ubukangurambaga kugira bibashe kwihuta kugeza ubu ngubu ikigo cy'ubuziranenge cyavuze ko kiri kubikoraho kugira ngo hakorwe inyigo yihariye ijyanye n'isuku ha- habashe gusohoka ama- amasitandadi ajyanye na n'ibikoresho bikoreshwa kenshi kuko nta- ntazari zihari ariko bari bari kubikoraho urakoze cyane kuri telefoni turi kumwe na madamu tuyiramye josiane uyu ah, ari muri bamwe bakoresha utu dutambaro Ah, josiane wiriwe neza
Niriwe neza uri hehe
niriwe mu murenge wa mbugo mu karere ka rubindo Mm, n'amahoro abandi munyeshuri uri umunye- uri umunyeshuri
yego wiga kuri gurupe sikorere jesi binaga uri mu mwaka wa kangahe
Ya. ubu ndi mu wa gatandatu na fureze dizayini Eh, wakoze examen Ah, rero uri umwe mu, mu, mu, mu bantu bakoresha ah, ah, utu dutambaro twa cosmopad ah, muri uyu mushinga watangijwe na blandine umuziranenge Ah, tubwire kuri wowe ah, icyo byahinduye ku buzima bwawe cyane cyane mu bijyanye n'igihe muba m- m- mwagiye mu mihango ya buri kwezi
murakoze cyane mu by'ukuri izi padi za kosimi padi ziradufasha cyane zaradufashije zahinduye dusinge mu by'ukuri twakoreshaga padi kugira ngo bitugoye bitewe n'ubuzima twabaga tubayemo ariko nyine uyu muryango waraje uradufasha uturanye n'abantu batishoboye batabasha kuzibona baraziduha ariko mu by'ukuri nk'abantu biga kuri gurupe sikorere jesi ntabwo zaradufashije turashima cyane uyu muryango wakoresheje ibipadi kuko byatugiriye akamaro mbese natwe nk'abana b'abakobwa nta isuku ni yose kuri twebwe Mm. Ah, mu- mu- umuziranenge avuga ko Ah, bamwe mu banyeshuri rimwe na rimwe bataga ishuri iyo bajyaga mu mihango kubera ko batabaga bafite ubushozi- ubushobozi bwo kwigurira za kotegisi zisanzwe Ah, icyo ni ikibazo ah, abanyeshuri bagenzi bawe cyangwa se abandi bakobwa bakiri bato cyane cyane abatuye mu cyaro bo- bahura nacyo cyane
yego ni ikibazo duhura n'iki cyane yaba kuri mwe ndetse no kuri bagenzi banjye uretse ko nyine akarere hari padi bari baratwohereje ku kigo iyo wabaga nta bushobozi ufite wenda akaba ari ikibazo uri nko ku ishuri waragendaga bakabiguha ariko nyuma aho nyine twese umupadi yaraje irabikemura iradufasha mu by'ukuri mbese turashima E, hari uh, Blandine yigeze gukomoza uh, kuri zimwe mu nzitizi uh, ahura nazo nuko abantu batarasobanukirwa neza uh, gukoresha utwo dutambaro hari abavuga ko uh, hari- basa mbese nk'aho ba- babitinya nkawe uzikoresha hari ingaruka byari byakugeraho
ya nanjye zikoresha nta ngaruka nigeze mbona zi- za- mbi zazo ni nziza kuko urayikoresha wamara kuyikoresha ukakamesa neza wamara kukamesa ukakanika kakuma ubundi warangiza ukongera ukagakoresha mu by'ukuri nta ngaruka gatera pe ni keza cyane nashishikariza buri wese kuba yakakoresha Mm. Turi kumwe na Blandine watangije uyu mushinga hari ijambo umufite cyangwa se hari ikibazo wumva wamubaza
ya ndumva mu by'ukuri nta kibazo namubaza gusa icyo numva namubwira namushimira cyane yarakoze yarakoze ndamushimira icyo namuzigira bagenzi banjye nabo twagiye tuganira bambwiye kandi udukoresho twiza ndabashimira mbese muri make ni nk'aho mbashimiye mu ijwi ryabo nabo urakoze Eh, Blandine hari icyo wifuza kubwira tuyiramye Josiane
josiane arakoze cyane Ah, ntabwo ngira ahita amwibuka ariko nda- ndamushimiye yaba ari yaba ari we yaba abiga ku ishuri rya binaga bose arakoze cyane urakoze cyane Josiane urakoze kandi tukwifurije amahirwe ah, mu buzima bwawe urakoze cyane kuri telefoni dufite na niyo mushumba wiriwe neza
biriwe neza uri hehe
Eh, ndi kigali mu Rwa- ndi mu rwanda i butare muri kaminuza y'u rwanda muri kaminuza y'u Rwanda ikibazo cyawe Yego. Ah, ikibazo cyanjye kiragira kiti nk'umukobwa ni gute yagize icyo gitekerezo ese yabikwirije kuki ese ni gi- ni gute byakwirakwira mu rwanda hose cyane cyane cy'uko urubyiruko abakobwa abangavu bagira icyo kibazo ugasanga bari barakoresha kotegisi imwe igashira bagakenera indi ariko iyo ngiyo urumva ko ya- yajya ikoreshwa nanone E- ese a- a- ateganyiriza iki bagenzi be kugira ngo abafashe icyo kibazo nam- namubaza muri rusange urakoze cyane Blandine
Eh, murakoze cyane sinzi niba ari ah, bagenzi banjye nk'abakobwa bose muri rusange cyangwa bagenzi banjye nk'abandi bashaka kubikora ariko ahanini icyatumye ah, mpereye ku cyatumye icyatumye ntangira ni uko hari hagaragaye ko dufite cumi n'umunani ku ijana y'abakobwa n'abadamu basiba ishuri cyangwa akazi kubera ko batabasha kugura ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango twari dufite ku isoko nicyo cyatumye ntangira ubundi tugerageza ku- gukorana n'abafatanyabikorwa bose bashoboka ba- ba- bita ku bijyanye n'u- n'imyigire y'abakobwa bita ku ku buzima bw'abadamu kugira ngo tubashe kugeza ibi bikoresho ku bakobwa benshi bashoboka ku badamu benshi bashoboka tugerageza uko du- uko twakorana sinzi niba ari cyo kibazo yarambajije cyangwa niba ari ikindi yashakaga ko tubizi Eh, ndibaza ko ari ibyo nanone akibaza icyo murimo gukora kugira ngo mubikwirakwize hirya no hino mu gihugu
tugera turi dukomeza ku- kwegera abafatanyabikorwa bose bari mu bijyanye n'ubuzima bw'abakobwa cyangwa se ah, imyigire y'abakobwa ah, n'ubuzima bw'abadamu ariko turi no gukora ubukangurambaga ku yaba ibitangazamakuru cyangwa ahandi hose hashobora gutuma buri wese amenya ibi bikoresho amenya icyiza cyabyo cyangwa se yaba ari kubikoresha cyangwa se agahitamo kubibwira undi wabasha kubikoresha ni icyo ngicyo ahanini turimo gukora turebe ko twabasha kubigeza kuri benshi bashoboka urakoze cyane Blandine mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko turi kumwe n'undi mukobwa nawe ah, umaze gukoresha utu dutambaro tw'isuku ntago yifuza ko tuvuga izina rye wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
yego ndi mu bugesera mu bugesera ni amahoro
yego ni amahoro uri umunyeshuri uri umukobwa mu- ukuze uri umudamu gerageza ubitubwire nubwo tutashaka kuvuga izina ryawe
yego murakoze ndi umubyeyi w'abana babiri Mm,
yego nkorera mu bugesera ariko nkaba ntuye i kigali utuye i kigali
yego ukaba rero uri umwe mu bantu bakoresha cosmopad utu dutambaro tw'isuku ah, kuri wowe ah, wa- utwa- watwakiriye ute ah, akamaro tugufitiye ah, ah, gatandukanye na za kotegisi zisanzwe ni ni kamaro ki
yego murakoze cyane akamaro ka mbere ni ibikoresho ushobora gukora u- gukoresha ukongera ukazabikoresha n'ikindi gihe Eh, bimfasha rero kugira amafaranga mbika ariko no mu buryo bw'isuku biramfasha cyane kuko ni ni igikoresho ushobora kwambara umunsi wose ukwirirwa ugenda nkora akazi kansaba kugenda nk'umu- nk'umufashamyumvire kwirirwa ugenda wumva nta mpungenge ufite ntabwo gitwikana ni igikoresho gifite isuku kandi nanone eh, kikagufasha mu gihe utashye wagikoresheje ukaba washobora kugisukura n'undi munsi ukaba wabona uko uzongera kugikoresha udakoresheje andi mafaranga nko mu rwego rero rwo rwo kugabanya i- turimo turimo turagerageza kugabanya i- ku- kurwana n'ihindagurika ry'ikirere mu buryo butandukanye njyewe biramfasha cyane kuko mbona yuko ni ibikoresho bishobora kongera gukoreshwa hakirindwa kugira ibindi bintu byangirika mu gihe turimo tura turisukura nk'abadamu cyangwa abakobwa Mm. hanyuma eh, yego ku- ku bagifite impungenge cyangwa se ubwoba ah, bavuga ko ari ikintu gishya na- ni ikintu badasanzwe bamenyereye bamenyereye za kotegisi zisanzwe ah, abo ngabo wabamara ute impungenge
yego nabamara impungenge yuko wenda ibintu umuntu abonye kenshi hari igihe atizera ubuziranenge ariko impungenge za mbere ni uko ni igikoresho nk'umuntu w'umutegarugori cyangwa umwari aragikoresha akumva nta mpungenge pe ukumva nti- ntu- ntubabutse waba wiriwe ku zuba cyangwa se niyo waba ugenda ukaba wifitiye icyizere y'uko udashobora kwiyanduza ariko nanone mu buryo gikoze iyo iyo ugifashe mu buryo gikoze ni igikoresho wumva yuko gi- gikoranye isuku n'ubuhanga ku buryo rwose nta mpungenge umuntu yakagombye kugira ngo cyamwanduza cyangwa hari indwara cyamutera cyangwa se n'isoni hari igihe umuntu agira isoni as- akavuga ati ati sinshaka wenda yuko mu rugo aho mba mu gihe nagikoresheje nyanitse kigaragara numva atari ikintu cyagutera isoni kuko eh, iyo wisobanukiwe uba uzi yuko nta muntu utazi yuko umu- umukobwa guhera mu bwangavu ajya mu mihango numva rero nta kibazo cyaba kirimo kugikoresha
Ura- urakoze cyane keretse niba hari ah, irindi jambo rya nyuma wifuza gusangiza abakurikije ijwi rya amerika muri aka kanya naho ubundi twakureka ukikomereza imirimo yawe
Eh, ikindi cya nyuma nabasangiza nka nk'abadamu abagore abakobwa se nabashishikaza ku- kugikoresha kuko eh, i- mm, ni igikoresho koko gifite isuku ariko nanone ki- nko nko guteza imbere ibikorwa bikorerwa iwacu mu rwanda eh, byaba byiza nyine kugikoresha kuko biba bite- biteje imbere eh, iyo made in rwanda Mm.
ndetse bigatuma no kukibona byoroshye amafaranga igiciro si igiciro gikanganye ni igikoresho ushobora gukoresha imyaka ibiri ukagisubizayo bakongera bakaguha ikindi gishyashya kandi eh, iyo ufite amazi rwose isuku irashoboka ukagenda ufite amahoro n'umutekano murakoze urakoze cyane nagira ngo ngushimire kubwa kanya uduhaye kugira ngo usangize ibitekerezo byawe n'abakunzi b'ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza
murakoze namwe urakoze cyane Ah, Blandine u- umuziranenge ah, uyu uduhamagaye ah, a- a- a- avuzemo ikintu na- ntari natekereje aho avuga ko ibi nanone bifasha mu kurengera ibidukikije icyo kintu cy'ibidukikije ah, wakivugaho mwari mufite mu, mu, mu- mu, mu migambi yanyu ko na, ah, nabyo muzaba mufasha kubungabunga ibidukikije
njye ntangira nko muri bibiri na cumi na karindwi mbitekerezaho narebaga cyane cyane kuri u- usiba iyo minsi itanu mu- buri kwezi yaba akazi yaba ishuri ariko mu gukomeza ndimo kugenda ndeba ibisubizo byose bishoboka ni uko nguko nabonye ko hari igisubizo kirenze kirenze kuba kidufasha mu isuku mu mihango ahubwo kinarengera ibidukikije icyo gihe nibwo nabashije kubona ko burya ya ya kotegisi imwe imwe iri- ah, irimo imiti y'inganda kugira ngo ibashe ku nagita gute gushwanyuka cyangwa se ah, ingaruka igira ku bidukikije zingana n'ingaruka amashashi ane agira ku bidukikije nibwo nari mbimenye ntabwo ntabwo nari mbizi ndongera menya ko mu kuyikora noneho am- um, ingano y'amazi ijyamo kugira babashe kuyikora inarenze kure ingano y'amazi itakara kugira twe tubashe kumesa iyo iyi cosmopad rero kuri njye na- nagiye mbimenya mo hagati mo hagati mu gihe nari ndi gushaka igisubizo ikindi kubera ko nari mbonye ko hari icyo hari icyo byamara kugira ngo niba ndi kujya mu mihango si- ngabanye um, ingaruka nshobora kugira ku ku- ku bidukikije nibwo na- nibwo twatekereje reka ni- niba banarangije kuzikoresha ntazagire ahantu tunyura wenda ngo umuntu asange ah, i- yatakaye ahantu mu murima cyangwa mu mazi cyangwa ngo igire ikindi yangiza nyuma y'iyo myaka ibiri Eh, twagiye muri muri porogaramu ya- ya- y'ahantu hitwa impakiti habu yari ukugira ngo turebe uburyo bwose igikoresho dukora cyabasha gutinda gikoreshwa kugira tutangiza ibidukikije uko dushoboye kose Tuzana- tu- tu- dutangira kwemerera abantu bose rero bazikoresheje nyuma y'iyo myaka ibiri cyangwa se we igihe yumva irekeye aho gukora yemerewe kuyigarura tukayimuha ku cya kabiri cya- cy'igiciro i- ipake iriho ubundi twe tukayishwanyuza tukayikoramo ibindi bintu
urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika gilbert wirwe neza uri hehe
ndi hano muri uganda ikibazo cyawe
ikibazo none ubu two tuzajya tuboneka mu gihugu hose ku buryo no hanze twahagera n'inaha tukahajya cyangwa ubu nadutatse yatubona gute
urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe reka dufate na pacifique hanyuma mu kanya ah, blandine abasubirize rimwe pacifique wiriwe
amahoro cyane uri hehe
Mm, ma- ni burundi mu kirundo ikibazo cyawe
Eh, mba ndi kubashimira kandi ku ku uwo mutumire mwaduhamagariye ariko kandi nshimira n'umutumire muri rusange ku ku bikorwa byiza ariko arakorana cyane cyane mu kwitaho amagara y'abigeme ibyo rero bashaka kumu- ku- kumenya none utwo dutambara mu kudukora ni ibitambara by'ukuri ni uvuga nk'iki turafite akamaro ku bigeme na cyane cyane ku byerekeye imyororokere yabo ubuzima bwabo ndarabitsina nkaca nkaca rero ntangura ku- ku- ku- kubaza nti none by'ukuri eh, hampande yo kudukora mwaba mwara sansibiri cyangwa mwarigishije ababijeje a- abo byerekeye ukuntu dukoreshwa yamba mwarabikoze ni byiza yamba mutarabikora mwaba mutegekanya kubikora ikibazo kindi nari mfise cyari ikibazo gilbert ahejeje kubaza ku cyerekeranye n'ukuntu tugiye kwira abarundi bambe u rwanda ariko kandi nyine mu burundi tuhashyitse byoba byiza kugira ngo isoko yaguke ubona ko ari n'udukoresho dukenewe na cyane cyane ku bigeme yego mu- murakoze muri rusange ni- n'icyo nari nshaka gushikiriza Ura- urakoze cyane nagira ngo nsabe mu buhanga bw'ibyuma pacifique baba bamugumije kuri telefoni kugira ngo blandine amusubize kubera ko mu burundi batatwumva neza ah, ku mirongo ku mirongo ya fm blandine wagerageza gusubiza ibyo bibazo bibiri
yego ahameye kuri pacifique ah, buri gihe iyo tu- yaba ari mu gapake dushyiramo amabwiriza y'ukuntu gakoreshwa yaba ari ku- ah, kugakoresha yaba ari no kukitaho byose tubishyiramo amabwiriza tugashyiramo na nimero zacu kugira ngo agize ni- n'ikindi ashaka kubaza akitubaze ariko ahanini ahenshi iyo tugiye kuzitanga iyo ari nk'ahantu bahuriye ari benshi natwe twigira iyo tukabanza tu ah, cyane cyane iyo ari nko mu bigo by'amashuri cyangwa se ahandi muri kominote tukanaganira tukumva ko basanzwe bazi kumenya ibijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere imihango ubundi tukabereka uko gakoreshwa byose ahanini ni ibyo ngibyo ku bijyanye n'uko zabasha kugera ahantu hose kugeza ubu ngubu iyo hari abazikeneye yaba hanze y'u rwanda cyangwa mu rwanda turazohereza ni ukuduhamagara gusa tubasha kuzohereza kuri ubu ngubu nitwe tuzicuruza niyo tuzijyanye ahandi hantu mu ntara n'ubundi nitwe tuba n'umuntu wacu uri kuzicuruza niko bimeze kugeza iyi saha dukeneye kuzigeza kuri benshi bashoboka ni urugendo turimo ariko twari twahereye kuri kuri ubwo bukangurambaga kugira ngo zigere ahanini ku batabasha kuzikora urakoze cyane burandine iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu ni umunyarwandakazi burandine umuziranenge ufite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni ebyiri ibikoresho bifashisha mu gihe cy'imihango ya buri kwezi ibi umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wa cosimopad ibikoresho bikozwe mu myenda uyikoresheje azajya ayikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa kuri telefoni dufite sirili wiriwe neza
mwaramutse neza uri hehe
ndi mu rwanda yego ikibazo cyawe mu karere ka kayonza ikibazo cyawe
burandine ariko ubundi aherereye ahagana he ntabwo yagize atubwira ahantu aherereye
nagusubiza
duherereye i kigali muri kimironko
yego ni byiza cyane hanyuma ndabanza mushimire cyane namwe ijwi rya amerika mbashimire kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye no kuri iyo kuri izo gahunda z'abavandimwe ariko mbere ya covid cumi n'icyenda hari undi mwigize hari abandi mwigize gutumira niba ari we niba ari abandi ntabwo mbizi nabo bari bafite umushinga nk'uwo nguwo nawo wagiye nka ya mirindi y'intama ntabwo twigeze tumenya iherezo ryabyo sinzi rero icyo burandine baza sirire ni wowe wigeze kumbaza usaba ko twazazana uwo muntu twari dufite muri studio hari igihe wigeze kukibaza icyo kibazo yego rwose yego icyo ni wowe nakibashije rwo nawe nabibwiye nyine ngo muzamugarure ariko ndumva ngira ngo burandine niba ari we niba atari we ndibaza ko ari burandine kuko nawe twagiranye ikiganiro
burandine tekereza mbere ya kovidi kugeza na n'ubu ntabwo turabasha ibyo bikoresho kuba abadamu bacu barabibona sinzi ikibazo gihari rero hanyuma ndabashimira cyane kubera ko ibyo bintu ni ngombwa ni byiza abatari kubyumva ni abantu bafite amikoro ahagije kubera ko impamvu mvuga gutyo hari urugo ruba rwaravutsemo nk'abakobwa benshi mama wabo arabikenera n'abo bakobwa barabikenera kandi ibyo bintu byose biri ku mutwe wenda bose nta kazi bafite biri ku mutwe w'umugabo wo muri urwo rugo niwe muntu ukora rero biragorana rero kuba yazajya agura ipaki ya padi ya buri kwezi ntabwo ari ibintu biba byoroshye ibyo bintu ni byiza cyane kuko n'ubusanzwe umuntu umuntu ugira numva wagira ubute bwo kuba yamesa uwo iyo kotegisi n'ubundi n'umwenda w'imbere ntabwo yabona intuza umwanya wo kuba yawumesa ntabwo yabona umwanya wo kuwanika aho yanika uwo mwenda w'imbere niho yakwanika n'iyo padi numva nta kibazo kibirimo ahubwo ikintu ndi kubasha kuba nabona wenda abanyamujyi hari ukuntu baba babayeho baba bafite amafaranga ariko abantu bo mu cyaro ni ikibazo ni ikibazo abantu bo mu cyaro nk'uko bagenzi banjye batambutse babivugaho hari abana b'abakene bo mu cyiciro cya mbere hari n'abatari mu cyiciro cya mbere ariko baba badafite ayo mikoro ugasanga igihe cy'ukwezi kijya kugera ugasanga arahangayitse cyane aribaza uko bizagenda ukabona ni ibintu bitoroshye navugaga nti ni iki bashobora kuba bakora kugira ngo n'iki giciro cy'ibihumbi bitandatu kibe cyagabanyuka kubera ko leta nabyo igomba kuba yabishyiramo nkungane cyangwa ikagira ikintu ishobora kuba yabikoramo ikabafasha kuko ibyo ni made in rwanda ni uguteza imbere ibikorerwa mu gihugu kandi na ngombwa kubona abanyarwanda tugomba kwita cyane ku bintu bikorerwa iwacu tukabiteza imbere kuko ni ngombwa
urakoze rero navugaga nti navugaga nti leta y'u rwanda baba bakurikiye ijwi rya amerika bazareba ukuntu bazabigenza kugira ngo n'abaturage bo hasi bijye bibageraho kandi bitabahenze murakoze cyane urakoze sirilo mu kanya burandine aragusubiza ariko reka dufate na ruhamya ari wiriwe ari wiriwe
Mwiriwe neza Eh, uri hehe
ngende mu murenge wa gisozi mu karere ka gasabo ikibazo cyawe
akende ndagamboze blandine ese kuba yarabihisemo yahisemo aho bizakorerwa ese kuba yarabihisemo hari imishinga tujya tubona hano hanze ishobora kuba yaza igakora umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ikaba irarangiye ese ubu ibi- ibitekerezo bye cyangwa ibizinesi bizakora igihe kingana iki ntabwo ari za zindi tubona zikora umwaka umwe zikaba zirarangiye zikoye- zikagenda nka nyomberi cyangwa zikagenda mu marembera ni iyihe ntego afite y'uko bizaba ibintu biramba tukavuga ngo bigiye kumara imyaka mirongo itanu nk'inganda zimwe na zimwe tu- tubona nk'urugero natanga ntabwo ari ukuryamamaza cyangwa nka burarirwa bimaze gukora igihe kirekire gif- gifatika ese ni hehe- ni- nihe ntego afite ku buryo intego ze zazaba iziramba zitazaba iz'igihe gitoya
U- urakoze cyane Ah, Blandine ibyo bibazo bya Sirilo na na Ali
yego murakoze cyane ntereye kuri kuri ari Eh, aho dukorera ni kimironko ni- niho tubikorera icyo tuzana ni eh, ni ibitambaro nyirizina noneho twebwe tukabikoramo utwo dukoresho Ah, ni ibitambaro bitandukanye dufatanye tugakoramo ibyo bikoresho by'isuku Ah, ikindi ntabwo ntabwo twaje turi busubireyo kuko icyatuzanye ni ni ugukemura ikibazo cyo kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango ntabwo icyatuzanye ahanini ari kosimopadi ikoze mu gitambaro ni ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango kugira ngo bibashe kugera kuri bose bashoboka kandi bihendutse mu buryo bwose bushoboka niyo ntego yacu rero imihango ntaho igiye i- irahari twebwe niyo ah, byaba ngombwa ko duhindura uburyo turi gukoresha twabuhindura ariko turahari kugira ngo tugire icyo dufasha mu mu isuku mu gihe cy'imihango ku yaba ku munyarwandakazi wese yaba umwana wese wo muri afurika ah, nicyo tubereyeho rero nta intego yacu ni ukuguma turimo gukemura iki kibazo ngiye ku- ku- ku byo kiriri yatubajije um, kuva icyo gihe igihe twagiranye ikiganiro n'ijwi rya amerika kugeza ubu turacyakora ariko ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose guhita ntabwo twahita tugerera mu rwanda ahantu hose icyarimwe turacyakora impamvu tugomeza tu- tu- tuguma twongera ah, gukora ubuvugizi cyane no kongeramo imbaraga kugira ngo tugere hose ni uko tutabasha kugerera ahantu hose icyarimwe twari twahereye abenshi bahita bi- bitabira kugurira abana batishoboye bitabira kugurira abo mu mashuri niho bahera cyane cyane ariko si uko tutazi ko n'abandi bo bo mu miryango yindi yaba ari mu ishuri yaba atari mu ishuri babikenera rero niyo mpamvu dukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo bibashe kubageraho twe rero o- ubushobozi bwose dushyiramo kugira ngo tuzane ibitambaro ayo dukoresha yaba ari mu gusora yaba ari mu kwishyura a- abakozi babikora yaba ari na- na- n'ibindi bindi bigendaho nibyo bigena igiciro twebwe tubasha gushyiraho habayeho ubundi bwunganizi ah, bimwe bimwe mu bintu byose bi- bidusaba ko twishyura bikagabanyuka cyangwa hakabaho ubundi bwunganizi wenda kugira ngo tubashe guhereza abatishoboye twabikora nicyo tuba tugerageza guharanira tugerageza gufatanya n'abafatanyabikorwa bose bashoboka kugira ngo tubashe kubigeza henshi hashoboka rero niyo ntego yacu nta ntabwo ari uko twagize ubunebwe kuva cyagiye kugeza ubu turakora ahantu hatandukanye turabitanga ariko ntabwo twari twabasha kugera ku miryango yose ibikeneye byumva ahanini nicyo ah, ndamushimira ko yabashije kwibutsa abantu ko n'ubundi wa mugani utabasha ku uwumva atayimesa n'ubundi ni- na- na- n'umwambaro w'imbere ubwo byaba bimugora cyangwa se ni uko yaba afite ubundi buryo abibasha ariko hari benshi babikeneye birenze kuvuga ngo ndamesa cyangwa sindamesa ndumva ahanini ari icyo ah, bakoze no kudufasha kuduhereza ah, kutuvuganira ko dushobora gufatanya mu bushobozi ubwo aribwo bwose tukabasha kubigeza ku ku batishoboye ndakeka ibyo yari yatubajije byose nabisubije haramutse ari icyo ntasubije ya- yanyibutse Eh, ndibaza ko byinshi ubishubije Ah, ah, ariko turebye ah, ibikoresho mukora ah, intego yanyu ni ukugira ah, ku mubare ungana ute ese tuvuge nko mu kwezi ah, m- m- mukora za kosimopadi zingana gute intego yanyu mu gihe cy'imyaka itanu cyangwa icumi ni ni- ni iyihe
kuri ubu dufite ubushobozi bwo kuba twabasha kugeza kuri udukosomopayizi amapiyesi ibihumbi bitanu ku munsi ariko akenshi tubigeraho kubera ko hari abantu bari kuzishaka kuko hari igihe dukomeza turi gukorera kuri iyo kapasite nini n'ubundi ntibihite tubona abazitwaje rero nibwo bushobozi turiho impamvu turi gukomeza dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu badufashe kwizigeza ku bantu ni ukugira ngo tubashe gukora izirasimbura izo ngizo zari ziri muri sitoke icyo twifuza dutangiriye umushinga twifuzaga kugera kuri bakiyesi ibihumbi icumi ku munsi kugira ngo tubashe kurangiza uriya mwaka twabashe kuzikora zose ariko tunabashije kurenzaho n'ubundi twabyishimira tukabikora tukabasha kuzigeza kuri bano bakobwa n'abadamu mu gihe gitoya mbere y'igihe twanatekerezaga ariko kuri ubu ngubu ni aho ngaho turi rero uko twabasha gukora nyinshi zishoboka twazikora ariko ahantu hatubera imbogamizi ahanini aba ari ukugira ngo zibashe kugera kubo twazikoreye kugira ngo tutazikora tuzikwirwa zibitse n'ubundi muri sitoke
kare wavuze ko abazishaka bazigura kuri mwebwe nta gahunda mufite yo kuzikwirakwiza tuvuge mu masupamaketi mu mabutike kugira ngo byorohere abantu kuzibona batabanje gutegereza ko ari mwebwe muzibagezaho
kugeza ubu impamvu twe ari twe tuzitanga ni uko bakiri gukora ya nyigo y'ubuziranenge rero mu gihe cyose byaba byarangiye hari iyo seritifika amasupamaketi amabutike yose yazifata ariko gupfa guhereza igikoresho undi muntu n'ubundi izo seritifika zitaraza ntabwo twamenya ahantu nyine habereye yaba ari ese baje kuyigura abasha kubisobanura neza kuko kugeza ubu ngubu uwo tuyihaye wese turamusobanurira yaba ari n'iyindi mpamvu iyo ari yo yose byaba bigoranye kugeza ubu niyo mpamvu twe ari twe tuzitanga gusa tugerageza ahashoboka hose tugerageza kwegera abantu ahashoboka hose dukeneye no kugera muri buri ntara byibuze tukageramo aho tuzicururiza ariko niyo mpamvu ahanini tutari twazihereza abandi bacuruza
usibye kuba mwunganira abana b'abakobwa n'abagore ariko nibaza ko uyu mushinga wanyu utanga n'akazi nk'abakozi mukoresha bangana gute bakora gute
kuri ubu ngubu tubasha gukoresha abagera kuri makumyabiri ariko hari n'abandi tujya tugira babikora nk'iyo dukeneye benshi benshi bashobora ku byinshi tuvuge hari abantu basabye myinshi mu gihe gito tutari bubashe guhita dukora hari abandi baza bagakora nk'aho ari ikiraka mu bufatanye na king bodo foundation twifuzaga ko twabasha gutanga akazi ku bagera ku ijana harimo abo dukorana kimironko hari abazaza nanone badusanga tuzahugurana bo tugakorana ariko hari n'abo tugenda duhugura mu ntara mu makoperative atandukanye kugeza ubu twahuguye koperative muri nyamagabe duhugura ishuri ry'imyuga nanone riri muri nyamagabe duhugura n'indi koperative iri muri musha nabo ubwabo twarabahuguye nabo bajya babikora rero ni ukugira ngo byibuze henshi hashoboka tubashe kuhakorera yaba ari bo yaba ari dukeneye nyinshi zishoboka nabo tubahereje ngo bakorere abandi niba bo badafite abantu bazibaguraho yaba ari ukuzikorera kimironko icyo dukeneye ni uko tubasha gu gutanga ibikoresho kuri buri mwana wese w'umukobwa waba abikeneye hari se nk'imiryango ahanini yita ku bana b'abakobwa ibagurira nk'ibyo bikoresho yari yabegera kugira ngo barusheho kubikwirakwiza mu gihugu
yego nk'uko yagiye wata iri twarakoranye purani intanashono nayo twarakoranye ibasha kubyegereza abandi hari n'andi magurupe atandukanye hari the pink box nayo yagiye ibitanga hari n'indi miryango yagiye idufasha noneho kongera ubushobozi nka kigo komeye foundation yadufashije kugira tubashe kubigeza kuri benshi bashoboka atari ukugura gusa ahubwo ari ukugira ngo dukore byinshi kandi tunabashe kubitanga hari imiryango igiye itandukanye yadufashije yaba ari kubikora kongera ubushobozi yaba ari no kubigeza ku bana benshi hari n'iyindi igenda igaragaza ko ikeneye kubikora tuguma turi gukorana nabo ndumva na croix rouge nayo yarabikoze
urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika marcel wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
mberereye kigali mu rwanda ikibazo cyawe ndashaka ndashaka kubaza umutumirwa ni ukuvuga ngo iyo ikintu cyadutse nk'uku nguku ari ikintu cy'ingenzi cy'ingirakamaro usanga rimwe na rimwe bisa nk'aho giheze mu mijyi mu turere duherereye mu mijyi ugasanga mu turere tw'icyaro muri ba bandi n'ubundi bantu nikora baba bakeneye bya bikoresho byabo by'isuku n'ubundi kubibona bigoranye ugasanga n'ubundi bitinze kubageraho cyangwa ntibagereyeho igihe kubera ko bibanze mu mujyi haboneka amafaranga yihuse none nkaba nabaza umutumirwa ni bafite gahunda ki ku buryo mu turere tw'icyaro ya mirenge iri iyo hirya mu cyaro nk'uko niba bari i kigali mirenge ya za ncoko muri za gakenke mirenge ya za gataraga muri za musanze mirenge ya matyazo muri za ngororero mirenge ya bwishyura muri za rusizi ku buryo n'iyo mirenge iri mu cyaro ku buryo bishobora kubonekayo bafite gahunda ki cya kabiri nyuma yo kubona ko bikoreshwa inshuro irenze imwe birashoboka ko hari abandi bantu bakwiyitirira ibyo bikorwa byabo bakabipirata noneho wa muturage utabizi ugasanga aguye kuri pirate barinda ubuziranenge bwabo bate ku buryo nta muntu uzabinjirira ngo abigane hato hatazagira umubyeyi cyangwa umukobwa ugura icyo gikoresho bikarangira ahubwo kimutera uburwayi kubera ko yaguze ikiganano kubera ko adafite amakuru ahagije kuba bitaragera mu gihugu hose murakoze urakoze cyane burandine
twebwe ahanini abo twibandaho ntabwo ari ukugira ngo tubihereze abanyakigali ariko kugeza ubu ahantu tubitwara cyane abari mu cyaro ntabwo twari twabasha gukorana n'iyi mirenge yose wari uvuzeho ni nayo mbogamizi ahanini kugira ngo hose tubashe kuzihageza ariko niho ahanini dukeneye guhereza ntabwo ari ntabwo ari ngombwa i kigali i kigali n'ubundi usanzwe abasha kugura izisanzwe ntabwo ari mu ba mu bo dushaka cyane cyane abo dukeneye n'abo byagoraga rero nicyo turi kurwanya nacyo tugerageza igishoboye muri uyu mwaka tuzaba twabashije kugera mu ntara zose dushobokera tuzajya no mu turere twinshi dushoboka ikindi ku bijyanye no gupirata ahanini cosmopes iranditswe iranditswe nka byita nka burandi ku buryo ubundi ntawemerewe gukoresha iryo jambo rero kuri buri gakoresho dukora biba byanditseho kuri ubu ubwa mbere twashyiragaho akarebo kadodeyeho ariko kuri ubu ibitambaro turimo dushyashya turimo gukoresha byo ubwabyo ibitambaro biriho kosimopadi rero kuri izi saha ubonye umuntu ari kukubwira ko ari kosimopadi kandi bitari ku gitambaro cyangwa ngo bibe biri kuri ako karebo yaba akubeshye ariko nanone abyiyitiriye twemerewe kumurega kuko kosimopadi noneho ubu ngubu ari yanditswe twabashije kubona ayipi yayo sinzi rero niba ibi ngibi byaba mbashije kubusubiza cyangwa wenda niba ari ikindi ntabashije gusubiza ndibaza ko wabimusubije ahubwo kuri telefoni dufite undi undi muntu nawe umaze gukoresha ibikoresho burandine umuziranenge akora ni uwineza florence wiriwe neza
wiriwe neza ruri hehe
ntuye mu mudugudu wa munini yego
karere ka rusiro mu ntara y'uburengerazuba niga mu kigo cyo kuri gs matanga mu murenge wa gihango akagari ka mataba nabandi umwe mu bafashe ibyo bikoresho
wiga mu mwaka wa kangahe
wiga mu mwaka wa gatatu
tubwire rero nk'umwe mu bantu nk'umwe mu bantu babikoresha gerageza usobanurire abakurikiye ijwi ry'amerika wenda batarasobanukirwa neza utwo dutambaro akamaro bimaze kugira
murakoze utwo dutambaro nyine tutwifashisha mu gihe umukobwa ari mu kwezi cyangwa se umugore
turakumva tukadufasha cyane kudukoresha bitaduhendesheje kuko tutari zatuduha byaratugoraga cyane kugura kontegisi ariko kuva twatuboneye byaradufashije cyane turashimira abantu batuduhaye
ni udukoresho dukoreshwa cyane n'abandi banyeshuri mwigana
yego abanyeshuri twiga niyo bagiye mu ntango nyine badufashe baradukoresha nta kibazo
urakoze cyane uwineza florence mu karere ka rutsiro ugire umunsi mwiza n'amasomo meza
yego nawe urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko brandine hari uwigeze kukubaza niba uyu ari umushinga uzagumaho akibaza niba utazamera nk'indi mishinga itangira ariko nyuma y'igihe gito ikaba yazimira mu cyerekezo cyanyu mu myaka icumi muribona muzaba mumeze gute icyo mwifuza kuba muri muri icyo gihe ni iki
mu myaka icumi ahanini icyo twifuza ni uko nta mwana w'umukobwa cyangwa se umudamu wasiba yaba ishuri yaba akazi kubera ko atabashije kubona igikoresho cy'isuku mu gihe cy'imihango cyangwa se kubera ko kubera iri pfunwe cyangwa se abandi bantu bose bashobora kumukwena ngo kubera ari mu mihango niho twibona ahanini icyo twifuza nyine ntabwo ari ukugeza ibikoresho kuri bose bashoboka kuko icyo gihe twizera ko buri mwana w'umukobwa cyangwa umudamu aba azabasha kubona ibikoresho yabibona abiguze yabibona hariho porogaramu zituma buri munyarwanda wese abonera igikoresho cy'isuku mu gihe cy'imihango ku buntu twe nicyo duharanira ahanini kugira ngo buri wese abashe kubibona kandi ntihagire n'umwe muri bo ugira iki andi mahirwe y'ubuzima abuzwa jisite kubera ko yagiye mu mihango niho twibona nyine
niho mwibona nyuma nk'ijambo rya nyuma cyane cyane hari abavuze ko leta ikwiye kubunganira kugira ngo ibyo mukora bishobore kugera kuri benshi nk'ubufasha mukeneye muri leta ni nk'abufasha ki
ahanini cya mbere kigihinduka n'imbogamizi ni ukubasha kubona izo sitanda kubera kiriya cyemezo cy'ubuziranenge abantu benshi bakigenderaho yaba ari abakeneye ko bigera aho ariho hose wenda y'imiryango mpuzamahanga ivuga ati ntabwo twagura ikintu kidafite iki cyemezo yaba ari no kugira ngo n'ibindi bigo bya leta bijya bifasha abana tubashe gukorana kuko nabo ahanini biba bigoye kuba bagura ikintu cyo kitabonye ubwo buziranenge yaba ari no kugira ngo tugere kuri abo ngabo bose kandi koko nk'uko umwe mu bo twaganiriye yabidusabye nkumva cyane cyane icyo twakibandaho bariya bose bari yaba ari abo mu cyiciro cya mbere yaba ari no mu cya kabiri byagora kugira ngo tubashe kubagezaho ibikoresho ku buntu numva ahanini rero tubashije gufatanya icyo tukakigeraho yaba ari intego nziza tugezeho kandi y'ingenzi Brandine umuziranenge umuyobozi w'umushinga Kusmupa nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane namwe yagiye urakoze nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Diodone cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mugire umunsi mwiza
ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika